እንግዲህ ኒውስዊት የአሜሪክ radiyo ijwi ry'amerika riba bandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda washington dc turabaramukije tubaye mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na fideni iyo ngabo na tomasi kamilindi mwiriwe neza
hari igihugu kiriko kigendera ku makonstitution abiri hari ibintu by'amatora bavuga ngo leta uvugane aho tukabivugana baramaze gushinga itegeko ribigenga baramaze kugena umugwi ubijejwe ubona umupfasoni marie louise baricako yaserukiye abakenyezi mu nama y'abayobozi b'amashyirahamwe atagengwa na leta yarusha muri tanzania turavugana ku vy'uko perezida w'u rwanda paul kagame yatanguje ibikorwa by'inama nshingamateka nyafurika turavuga ku gutangura amabanga yabo ku bagize leta nshasha mu rwanda hamwe n'ihimbazwa ku rwego rw'igihugu mu burundi ry'imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze perezida melchior ndadaye agandaguwe inshamake y'amakuru yo hirya no hino tugira tubashikirize mu kanya perezida wa cameroon paul biya yatsindiye atangorana ikindi kiringo c'imyaka indwi uno munsi kuwa mbere
umurambo w'umunyamakuru ukomoka muri arabiya saudite jamal kashogi na n'ubu nturaboneka
umuvugizi w'urunani rw'imigambi iri ku butegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ko inzu yiwe yamijagiwe amasasi mu ijoro ryaciriye uno munsi kuwa mbere ku mugwa mukuru kinshasa
ikibazo cy'abimukira na leta zunze ubumwe za amerika perezida trump arateganya guhagarika imfashanyo ku bihugu bimwe na bimwe by'amerika y'epfo
aya makuru aya makuru n'ayandi tubafitiye turagaruka ko mu kanya gatoya mugume hafi y'amaradiyo yanyu urero ni umwanya w'idonido ry'amakuru yo hirya no hino twabateguriye duhere muri kamerun aho perezida waho paul biya yasinze atangorane ikindi kiringo c'imyaka indwi uno munsi wa mbere ivyo ni nyuma y'uko urwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro yashizeho rwiyamirije dosiye zose zo kwiyamiriza amatora zashikijwe n'abakandida batavuga rumwe na leta biya yatsinze n'ibirenga ibice mirongo irindwi na kimwe ku ijana vy'amajwi mu gihe uwo bahiganwa maurice kamto yaronse ibice cumi na bine ku ijana vy'amajwi abitegereza ibintu bavuga ko cameroon igiye kurangwa n'uruhagarara kurushiriza niyo perezida biya atatangura gutegura kazoza ka cameroon atari hari inyuma y'uko amaze imyaka n'imyaka ku butegetsi inteko za leta ya cameroon zari zarungitswe mu bisagara bikomakomeye mu gihugu imbere y'uko ivyavuye mu matora bitangazwa ni mu gihe leta yari yaziririje imyiyerekano n'amakoraniro yose y'abatavuga rumwe na leta ibitigiri vy'abitavye amatora mu ntara zivuga ururimi rw'icongereza vyari hasi igitigiri c'abitavye amatora muri rusange mu gihugu cose ni ibice mirongo itanu n'indwi kw'ijana amatora muri kameruni yabaye atandorerezi z'abanyamahanga zihari nk'uko vyari vyagenze mu matora yabaye mu bihugu vya kenya na zimbabwe inteko zari zabonywe ku nyubakwa z'abakandida batavuga rumwe na leta maurice kamto na kabra libi abo bakandida basavye abanyakameruni kurwanira uburenganzira bwabo ni barenganywa ku bijanye n'amatora yabaye ku itariki indwi y'ukwezi kw'icumi umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati muri cameroon paul atanganji avuga ko inteko za leta uh, zitari zigenewe gutera ubwoba abanyagihugu amenyesha ko ahubwo zigenewe kubahiriza umutekano w'abanyagihugu kubera abanyepolitike bariko baroha abakiri bato mu mabarabara guhangana n'inzego za leta
urupfu rw'umunyamakuru ukomoka muri arabiya saudite jamal kashogi ruracyari amayobera amashusho mashya yasohowe na polisi y'igihugu cya turikiya arerekana umukozi w'inzego z'umutekano za arabiya saudite asohoka muri konsula y'iki gihugu istanbul yambaye imyenda imeze neza neza nk'iya kashogi nk'uko turikiya bisobanura uyu muntu yaragamije kwiyoberanya kugira ngo yerekane ko koko kashogi yasohotse muri konsula ku itariki ya kabiri y'uku kwezi abategetsi ba arabiya saudite babanje kuvuga ko koko kashogi yasohotse hashize ibyumweru bibiri baza kwemera ko yiciwe muri konsula yabo istanbul nk'uko turukiya yo yamye ibyemeza kugeza ubu umurambo wa kashogi nturaboneka perezida wa turukiya recep tayyip erdogan arateganya kuvuga birambuye ku rupfu rw'uyu munyamakuru rero ukomoka muri arabiya saudite jamal kashogi ejo kuwa kabiri mu ijambo azavugira imbere y'inteko ishinga amategeko y'igihugu cye radiyo ijwi ry'amerika washington dc muri afurika leta y'igihugu cya etiyopiya yatangaje uno munsi wa mbere ko yateye igikumu ku masezerano y'amahoro n'umugwi w'abagwanya ubutegetsi front national de logaden mu mfunyapfunyo onlf bashaka kwiyongora ku gihugu bari mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu ayo masezerano arangije umugumuko wari umaze imyaka irenga mirongo itatu mu ntara ya ugaden igwiriyemwo abo mu bwoko bw'abasomali umugwi onlf washizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na kane usaba ubwigenge kurushiriza bw'intara ya ugaden mbere no kwiyongora kuri etiyopiya amasezerano yatewe ku gikumu ku munsi w'imana ku muhingamo ku mugwa mukuru wa eritreya asmara ivyo bishikirizwa n'itororokanizo ry'amakuru uh, ry'abanyamerika ry'abafaransa muri antunga afp umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa etiyopiya workne gebeyehu n'icegera ca perezida w'intara ya ugaden mustafa omer bahuriye muri ico gisagara n'abaserukira umugwi onlf amasezerano azotuma umugwi onlf uheba kugwa rugamba rwa gisirikare mu kwijukira urugamba rwa politike muri etiyopiya kuva umushikiranganji mushasha wa etiyopiya abi ahmed ashitse ku butegetsi mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu ngingo yafashe harimwo kurekura abanyororo bapfungiwe impamvu za politiki no kumvikana n'imigwi itandukanye igwanya leta mu kwezi k'umunani inama nshingamateka ya etiyopiya yarakuye imigwi yitwaje ibigwanisho itatu harimwo umugwi onlf ku rutonde rw'imigwi y'iterabwoba iyo ngingo yatumye umugwi onlf uhagarika ingwano
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mugerero no ku rubuga rwacu rwa interineti wazi itatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo kamu naho mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ku rubuga rwe rwa twitter ko guverinoma ye igiye guhagarika cyangwa kugabanya cyane imfashanyo isanzwe iha ibihugu bya guatemala honduras na el salvador byo ku mugabane wa amerika y'epfo yasobanuye ko byananiwe kuzuza inshingano zabyo zo kubuza abaturage babyo gusuhuka no kujya muri leta zunze ubumwe za amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko abantu ibihumbi n'ibihumbi cyane cyane bakomoka muri honduras bari mu nzira ari ikivunge berekeza muri leta zunze ubumwe za amerika ubu bageze mu mujyi witwa tapacura wo mu majyepfo y'igihugu cya mexique bagomba kwambukiranya iki gihugu gihana imbibi na leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko bahunga ubukene n'urugomo mu bihugu bakomokamo leta ya mexique yiyemeje guha ubuhungiro abaramuka babisabye mu minsi itatu ishize nk'uko minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu cya mexique yabitangaje abarenga igihumbi koko barangije kuzuza impapuro zo gusaba ubuhungiro naho minisitiri naho minisiteri y'ububanyi n'amahanga mubabarire naho minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yavuze ko amerika yiteguye gutera inkunga leta ya mexique muri ibi bibazo by'impunzi n'abimukira naho perezida trump yavuze ko ashobora kohereza ingabo z'igihugu ku mipaka y'amajyepfo gukumira icyo yise igitero ku butaka bwa amerika yemeza ko muri kiriya kivunge cy'abantu barimo bahungira hano muri leta zunze ubumwe za amerika barimo abicanyi
radiyo ijwi rya amerika washington dc tugarutse muri afurika umuvugizi w'urunani rw'imigambi iri ku butegetsi muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo andre alain atundu yatangaje ko inzu yiwe yamijagiwe amasasi mu ijoro rya shiriho no musi wa mbere ku mugwa mukuru kinshasa ivyo bibaye amezi abiri imbere y'amatora akomeye mu gihugu andre, andre alain atundu yatangaje ko hafi y'isaha indwi zo mu ijoro inzu yiwe yarashwe amasasi menshi n'abantu batamenyekanye bari mu modoka ya toyota mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere ku yerekeye burundu aho ibiganiro byari bimaze iminsi itatu bihuza amashyirahamwe adaharanira inyungu za politike n'umuhuza mu matati y'abarundi byarangiye kuri uyu wa mbere abitavye uwo mubonano bahaye umuhuza inzandiko zibiri zirimwo intererano yabo kugira indyane za politike ziri mu gihugu zihere ibiro vy'umuhuza birashira ihugene ibikorwa vyagenze ni inkuru ya mugenzi wacu pierre clave niyo nkuru ari yarusha kubikwirikirana
ibiganiro byari bimaze iminsi itatu biba hagati y'umuhuza wa matati y'abarundi benjamin mukapa yabuze atwara igihugu ca tanzania hamwe n'imigwi y'amashirahamwe adaharaniye ivyicaro vya politike vyarangiye bashitse ku nzandiko zibiri zirimwo ivyiyumviro vyabo urwandiko rwa mbere rurimo ingene ayo mashirahamwe abona uko ibintu vyifashe mu gihugu kuva ku gateka kazina muntu gushika ku butunzi bwatitutse umufasoni Marie Louise Baricako ari mu baserukiye abakenyezi niwe batoye ngo abishikirize twarerekanye neza dukoresheje ibyemezo dufise ko atamahoro ahari mu Burundi ko ibintu bitameze neza na gatoya imbere ahubwo bigenda bisubira inyuma turabereka neza yuko amatora adashobora kuba ibi biganiro bitaraherahezwa kubera yuko byose bida kubakirwa ku mwumvikano w'amahoro ikindi cya kabiri nacyo twavuga byari ibintu byerekeye umutekano ibintu byerekana ingene igihugu kiriko kiranyikira mu bukene ingene abantu bagowe ingene abantu bigoranye cyane byerekeye cyane cyane nk'indero nk'iby'amagara n'ubutunzi hari igihugu kiriko kigendera ku makonstitution abiri hari ibintu by'amatora bavuga ngo leta uvugane aho tukabivugana baramaze gushinga itegeko ribigenga baramaze kugena umugwi ubijejwe ibyo byose ugaca usanga atari ukubeshanya nta byo kuganira biriho kuko byaramaze gukorwa bamwe baguma bavuga ngo ariko baraganira mugabo abandi baguma bakora ibikorwa byabo nk'uko bisanzwe urundi rwandiko ni urwo gusaba ko botumigwa iruhande banyepolitike bavuga ko uruhara rwabo ari ntangere kuko aribo bakozwe ko cyane n'amatatsi ya politike yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu si ikibazo cy'abanyepolitike gusa ababyerekanye bakabishyira ku mugaragaro warugwaruka yari amaorganisation ya sosiyete sivile ni ukuvuga rero yuko mu gihe ugeze kurondera inyishu kuri ibyo bibazo ntushobora gufata abo bantu ngo bakumire ubakuremwo bataranakubwiye n'icyo bashaka n'icyo barondera n'uko babona byorinda kugenda raba n'abantu bakubiswe kurusha abandi bahohotewe kurusha abandi bomowe kurusha abandi nabo nyene Pierre Claver Mbonimpa atwara ishyirahamwe ya Prodehash nawe abona ko abo banyepolitike bazohava birengagiza ikibazo cyo guhana ibyaha byakozwe ibiganiro bigiyemwo abanyepolitike bonyene tuzi ingendo y'abanyepolitike ni imwe yo kugabura ibibanza twebwe ntituzogenda tubemereye yuko ubutungane babushyira iruhande hanyuma abakorewe ibyaha bakiri mu marira ntibatunganirizwe kuko icyo kintu kudaha n'ibyaha gushyira ubutungane iruhande nicyo cyatumye amagume mu burundi agenda agaruka gabriel rufyiri ku bw'ishami oricom nawe yamenyesheje ko ayo mashyirahamwe abwirizwa kuba nk'icyabona cy'ibyo abo banyepolitike bazoshikako bakumva yuko ukubaho kwacu hariho ibintu bimwe bimwe byava bibagora bimwe bita gupfundikanya mu bya politiki ntibyo nabisigurika kuko amashyirahamwe agomba kuba icabona ibyo twita temwe kugira ngo akurikirane neza abantu bazaba basinyiraniye ibintu ingene uzoba bitabishyize mu ngiro twebwe natuvuge tuti wewe urahemutse uhemukiye abarundi wari wemeye ibi twebwe turi ko turondera amahoro ikibazo cy'amahoro rero ikibazo cy'iterambere rya bose ntikiraba umunyepolitike gusa kiraba umurundi wese ashobora kugira icyo aterera twebwe rero turi muri abo barundi bemeye kwitangira ubuzima bw'abandi kugira ngo uburundi bwose bushobore kubaho neza icyo gice basaba kuzogiramwo uruhara ni ibiganiro bizotangura ku munsi wa gatatu w'iyindwi ibiro by'umuhuza byashimiye abantu cumi na babiri bitavye ivyo biganiro baserukiye amashengero amashirahamwe yigenga abakenyezi ugwaruka n'ibimenyeshamakuru yamara ibiro vy'umuhuza vyamaze kubakurira inkoni ku gishitsi ko bidakunda ko baguma iyarusha barindira abanyepolitike ivyo biro bisigura ko bitari mu nteguro vyabijeje ko nihagira amasezerano amasezerano ashikwa ko ko bazotumirwa igihe cyo kuyaterako umukono ibiro by'umuhuza byatangaje kandi ko gushika ubu atagisivyo abanyepolitike bazokwicarana kuva ku munsi wa gatatu w'iyindwi kandi ko leta y'u Burundi n'imigambwe yose waba umugambo uri ku butegetsi n'abatavuga rumwe na leta bazokwitaba Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi ry'Amerika tujye i kigali mu rwanda aho inteko ishinga amategeko ya afurika y'ibumbye iteraniye kuva uyu munsi inama izamara ibyumweru bibiri yafunguwe na perezida w'u rwanda paul kagame akaba na perezida w'inama y'abakuru b'ibihugu bya afurika y'ibumbye asumuta kaboyi yaduteguriye inkuru abagize inteko ishinga amategeko nyafurika bateraniye i kigali mu gihembwe cyayo cya mbere gisanzwe mu byumweru bibiri bazamura mu rwanda imirimo yabo izibanda mu kurebera hamwe icyakorwa ngo ruswa irandurwe burundu perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame niwe wafunguye iyi nama yasabye abagize iyi nteko kuzihutisha amasezerano ashyiraho isoko rusange rya afurika I would like to ask for your support for the speedy ratification of the African Continental Free Trade Agreement.
aragira ati ndifuza kubasaba ko mwakwihutisha kwemeza ku buryo bwihuse amasezerano nyafurika arebana n'ubwisanzure mu bucuruzi amasezerano yoroshya urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'izindi nkingi z'ingenzi z'umugambi w'iterambere makumyabiri mirongo itandatu na gatatu perezida kagame akavuga ko gushyirwaho kw'ibi bintu by'ingenzi nta kindi bizatugezaho kitari ukuzamura ubukungu ndetse no guhindura uburyo bushaje umugabane wa afurika ugaragazwa amasezerano ashyiraho isoko rusange rya afurika yasinyiwe i kigali mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka n'ibihugu mirongo ine na bine bigize umuryango wa afurika yunze ubumwe ibi bihugu bikaba biri mu rugendo rwo kwishakamo makumyabiri na bibiri byayemeza burundu kugira ngo atangire gushyirwa mu bikorwa perezida w'inteko ishinga amategeko nyafurika bwana hoje nk'udondanga ukomoka mu gihugu cya kameruni yavuze ko inteko ishinga amategeko nyafurika igihura n'ibibazo byinshi Il souffre du clivage linguistique. Cette diversité culturelle qui devait constituer notre force reste aujourd'hui à plusieurs égards aragira ati inteko ishinga amategeko nyafurika iracyahura n'ibibazo byinshi ifite ikibazo cy'indimi gusa urwo ruhurirane rw'umuco nirwo rwagakwiye kutwubakira imbaraga ariko nibyo byatugize abacakara ba za politike twigishijwe ku isi nanone urwo ruhurirane rw'ibitekerezo rwazamuye imishinga itandukanye muri demokarasi bikomeje kuba ku isonga mu kuzana amacakubiri iyi nteko kuba ihitamo kugenda mu nzira ya demokarasi haracyari bamwe mu bategetsi babifata nabi inteko yacu kandi iracyafite ikibazo cyo kugenda biguru ntege mu kwemeza imishinga yiyemeje nubwo iyi nteko imaze imyaka cumi n'ine itowe kugeza ubu ntiratangira gutora amategeko iracyakora nk'urwego ngishwanama ndetse nta n'ibikorwa byo kugenzura guverinoma iratangira gukora senateri muhongayira jacques ni umwe mu bagize iyi nteko ukomoka mu gihugu cy'u rwanda yavuze bimwe mu byo bakora muri iki gihe twebwe rero nk'inteko ishinga amategeko dusuzuma ingingo zifitiye inyungu afurika muri buri komisiyo ibishinzwe ndetse tugasuzuma n'amaraporo avuye ku cyicaro cya afurika yunze ubumwe ibyo byose tubisuzumira muri komisiyo tukabiganira n'abahagarariye urwo rwego nyubahirizategeko tugatanga imyanzuro yemezwa n'inteko rusange ariko nyuma ubuyobozi bw'inteko ishinga amategeko rukazashyikiriza raporo inama y'abakuru b'ibihugu zimwe mu ngingo zizasuzumwa muri iki gihembwe harimo kungurana ibitekerezo ku bijyanye n'amahoro n'umutekano ku mugabane wa afurika uruhare rw'indorerezi z'amatora z'umuryango wa afurika yunze ubumwe mu gukumira amakimbirane ashingiye ku matora muri afurika ndetse n'izindi gahunda zo gusana ibihugu nyuma y'intambara muri afurika iyi nteko igizwe n'abadepite magana abiri mirongo irindwi na batanu bahagarara ibihugu bigize umuryango wa afurika yunze ubumwe byemeje burundu amasezerano ayishyiraho asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri kugera saa mbiri mu rwanda francis kaboneka wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yakoze ihererekanyabubasha n'uwamusimbuye porofesori shyaka anastase no mu zindi minisiteri zahinduriwe abayobozi uyu muhango wabaye umunyamakuru wacu eric bagira ubusa yayikurikiye nyakubahwa minisita rero ndagira ngo mwifurize ishya n'ihirwe muri iyi minisiteri nkwizeza ubufasha bwacu bwana francis kaboneka wategekaga minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu araha ikaze porofeseri anastase shyaka umusimbuye kuri uyu mwanya bari mu muhango w'ihererekanyabubasha ni nyuma y'iminsi mike umukuru w'u rwanda paul kagame akoze impinduka zidasanzwe muri guverinoma abategetsi hafi ya bose baba bashya mu myanya abigeze kuyibamo bakayigarukamo ndetse n'abacyuye igihe bashimye perezida kagame ku cyizere abafitiye mu kubashyira mu myanya y'ubutegetsi abereye ku isonga bwana kaboneka aravuga ko minisiteri yategekaga yari imaze kugera kuri byinshi kandi byiza gusa ngo hari hamwe muho porofeseri shyaka umusimbuye yagombye gukomeza gushyira ingufu kuruta nk'ikintu cyo guha abaturage agaciro no kubaha ijambo mu bibategurirwa no mu mihigo ndetse no muri implementation yabyo bakabigiramo uruhare hari gahunda yo kuvana abaturage mu bukene cyane abatishoboye twafashe uduce tumwe dufite ibibazo turi mu turere dukennye n'utundi dufite ibibazo cyane cyane bishingiye ku mirire mibi cyangwa igwingira ry'abana muri iyi gahunda cyane muri uyu mwaka muri bije y'uyu mwaka tureba hafi ingo zigera ku bihumbi ijana na mirongo itanu na bine zigomba kwitabwaho by'umwihariko minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu mushya porofeseri anastase shyaka yasabye ubufatanye butajegajega ko bagiye gukorana muri iyi minisiteri z'imbere mu zifatwa nka nkingi za mwamba mu gihugu minisitiri shyaka yibukije abategetsi bakorana ko ihame ry'imiyoborere ishingiye ku muturage rigomba gukomeza kubaranga hari ihame ntayegayezwa ibyo twemera nk'igihugu nagira ngo mu izina uyu muryango wa local government nanone mbasabe nk'abayobozi namwe mbizeze nk'abarikoreyemo kandi barikunda iryo hame tugiye kurishyira imbere cyane minisitiri shyaka ageze muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu avanywe mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere rgb gishamikiye kuri iyi minisiteri ategeka yategekaga rgb kuva muri bibiri na cumi na rimwe bwana francis kaboneka nayo yatangiye gutegeka minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu kuva muri bibiri na cumi na kane si muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu gusa habaye imihango y'ihererekanyabubasha mu cyahoze ari minisiteri yita ku bibazo by'impunzi n'ibiza ubu yahinduriwe izina ikitwa minisiteri ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi naho uwo muhango wabaye madame jeanne d'arc doboneri wategekaga midimari nawe yahaye ikaze madame germaine kamayiresi muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi doboneri yamwizeje ubufatanye maze kamayiresi asaba imikoranire myiza ko bagiye gukorana muri minisiteri y'ibikorwa by'ubutabazi byose bigamije iterambere ry'igihugu ku ruhande rwe madame doboneri ucyuye igihe muri iyi minisiteri byumvikana ko izi mpinduka zamugoye kuzakira mu ijwi ryuje ikiniga n'amarira yashimiye zimwe mu nzego bakoranye neza ndashimira vurema urwego rw'itangazamakuru baramfashije cyane mu nshingano nari mfite baramfashije cyane bigatuma ibikorwa bya minisiteri bibasha kugaragara kandi nizera ko bazakomeza gukorana namwe neza murihangana wenda kuko ikiniga ngize ubusanga amatage arangora agewe mu cyumweru gishize ubwo yarahizaga abategetsi bashya muri guverinoma perezida kagame yihanganishije abo bitarageraho ababwira ko ibyiza biri imbere buri wese yajya ahora abona ko ibyiza biri imbere namwe bizabageraho kuba iyi minisiteri yitaga ku mpunzi n'ibiza yahinduriwe izina twashatse kumenya niba ishami ryibandaga ku mpunzi ritakirimo maze minisitiri mushya kamayiresi adusubiza agira ati impunzi zikeneye ubutabazi uretse minisiteri yahinduye izina ariko inshingano ziracyari zimwe ahandi habaye imihango y'ihererekanyabubasha harimo minisiteri y'ingabo minisiteri ya siporo n'umuco minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango minisiteri y'ikoranabuhanga mu itumanaho na inovasiyo no mu kigo cy'igihugu cy'imiyoborere kugeza ubu mu bagize guverinoma abagore bari kuri mirongo itanu ku ijana n'abagabo mirongo itanu ku ijana aha bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali urakoze erike kuri iyo nkuru mu burundi umugambwe sawa nyafurodebu washinzwe n'umuhisi merikiyo ndadaye usaba ko ubutungane bwokora kugira abamugandaguye bamenyekane mu by'ukuri uramutswa uwo mugambi mbwe yabishikirije kuri uno wa mbere hari haramutse hahimbazwa ku rwego rw'igihugu imyaka mirongo ibiri n'itanu iheze uwo mukuru w'igihugu agandaguwe ni inkuru ya mugenzi wacu evariste nziko banyanga
ibirori byo kwibuka imyaka mirongo ibiri n'itanu irangiye uwahoze ari umukuru w'igihugu marikiyoni ndadaye agandaguwe byatanguwe n'inkuka y'imisa yabereye muri katedrali regina mundi ya katolika iri ku mugwa mukuru w'u Burundi icariho c'umwepiskopi mukuru wa diyoseze nkuru ya bujumbura musenyeri anatole rwerinyange yatanze impanuro ku barundi n'ababarongoye afatiye ku ijambo ry'imana ryasomwe muri iyo nkuka y'imisa perezida ndadaye nicyo ivyo bikorwa byo kurondera ubwo bwami yarabishyize mu ngiro ahageza ararondera gufasha abari mu bukene bikabonekera muri wa mugambi wari umuraje ishinga yo kubaka uburundi bukaba bushasha hamwe atamacakubiri canke amacakwinshi hamwe ubutungane bw'isesi ubutunzi bw'isesi hamwe amahoro y'isesi hamwe n'amabohero atabagikenewe bayagira amashure hamwe igitabo ca kahise kabi ku burundi kizingwa hakazingurwa igitabo gishasha candikwamwo ivyiza gusa ishaka yagize ni ryiza ntiyigunganye ubuzima kandi yararondeye kuzamura zina muntu wese zina murundi wese amukure mu bukene ubwo ari bwo bwose naho ikivi yari yihaye batamukundiye ko akirangura bagaca bamugandagura hakurikiye kuja gushira inkori z'amashurwe kunatemwa ndadaye mirikiyoro naho bari bafashanya kurongora igihugu ibirori vyari birongowe n'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza ivyo birori vyagiye kurangizwa n'ijambo nyakwigendera ndadaye yashikirije ahejeje gutsinda amatora yo mu gihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu ijambo ryari rishingiye ku itsimbatazwa rya demokarasi abari bitavye urwo rubanza bafise icitegererezo kuri merikiyoro ndadaye uwo ni umwe mu gwaruka yavyiganiye ijwi rya amerika mu byaranga merikiyoro ndadaye nofata ko nk'isomo nuko yari umuntu w'intwari atahesha atajya umunwa mu mabanga yose yagiye ararangura twumvise yuko no gufungwa yafunzwe azira ukuri urabona ko yanazize n'ukuri kuzana intwaro ya demokarasi mu gihugu cyacu Burundi mu mugambwe sawa nyafrodebo ndadaye yashinze Petero Karaveri Nahimana aburongoye muri kino gihe avuga ko intwaro ya demokarasi yaharaniye gushika yizire yabandanije gushinga imizi naho hakira gahazi muri Frodebu n'ubu bataka ubutungane kuri iyo ncungu babuze batanga abateguye burya bwicanyi rujya rupfu ababiteguye cyane cyane mu nzira za politiki ntibigeze bakogwa ko twebwe rero icyo twifuza muri kino gihe gushika ubu ni uko abateguye kiya kibi barondegwa ubutungane bukabafata kuko barazwi benshi barazwi barashobora no kuvuga n'abandi inyuma y'imyaka mirongo ine n'itanu ntawuzi abagandaguye merikiyoro ndadaye ariko zimwe mu ndongozi z'umugambwe iprona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu zaravuzwe ko zagize uruhara mu igandagurwa ry'iyo ncungu ya demokarasi abere gashatsi arongoye umugambwe avuga ko nimba hari abadasigana baba baragize uruhara mu igandagurwa ry'uwo mukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abanyagihugu bakubitwa intahe mu gahanga jewe ndawurongoye mu mirongo icyenda na gatatu nari muto cyane ariko ndemeza neza ko umuntu wese yohanwa ku gatwe kiwe umugambwe yipfana nta kabi kawo kumbure nimba hariho abadasigana nimba hariho umudasigana yoba yinyegeje inyuma y'umugambwe kugira ngo akore ibyaha nakurikiranwe kuri ibyaha yakoze ku gatwe kiwe ubutungane bwokora maze bagashyirwa ahabona uw'icyaha cagiriye bakamuhana nk'uko bisanzwe bitegekanijwe n'amategeko ku nshuro ya mirongo ine na gatanu hibukwa iyo ncungu ya demokarasi abari mu mashyirahamwe y'ababuze mu rwimo rwakurikiye bashima ko ndadaye mirikiyoro yagizwe incungu ya demokarasi bagasaba ko ababo babuze nabo nyene bohabwa agateka bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
mu kanya turasezerana mu biganiro twari tubafitiye kuri iyi saa yamara imbere yaho reka dusubire tubibutse ingingo nkuru z'amakuru twabashikirije perezida wa cameroon paul biya yatsindiye atangwa ikindi kiringo cy'imyaka indwi uno munsi wa mbere ibyo ni nyuma y'uko urwego rujejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yashizeho wiyamirije dosiye zose zo kwiyamiriza amatora zashikirijwe n'abakandida batavuga rumwe na leta biya yatsinze n'ibirenga ibice mirongo irindwi na kimwe ku ijana by'amajwi mu gihe ubahiganwa amwegereye maurice kamto yaronse ibice cumi na bine ku ijana by'amajwi umurambo w'umunyamakuru ukomoka muri arabiya sawudite jamal kashogi na n'ubu ntabwo uraboneka arabiya sawudite iremera yuko yiciwe muri konsula yayo yo mu mujyi wa istanbul muri turikiya ariko arabiya sawudite igakomeza kuvuga yuko itazi ukuntu yishwe naho perezida wa turikiya recep tayyip erdogan arateganya kuvuga birambuye ku rupfu rwa jamal kashogi ejo kuwa kabiri mu ijambo azavugira imbere y'inteko ishinga amategeko y'igihugu cye
naho muri etiyopiya leta yaho yatangaje uno munsi wa mbere ko yateye igikumu ku masezerano y'amahoro n'umugwi w'abagwanya ubutegetsi front national de rogaden mu mfunyapfunyo onrf bashaka kwiyongora ku gihugu bari mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu amasezerano arangije umugumuko wari umaze imyaka mirongo itatu mu ntara ya ogaden igwiriyemwo abo mu bwoko bw'abasomali umugwi onrf washyizweho mu mwaka w'igihumbi kimwe majana icyenda na mirongo inani na kane gusaba ubwigenge ku rushiriza bw'intara ya ogaden mbere no kwiyongora kuri etiyopiya
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yatangaje ko yiteguye guhagarika cyangwa kugabanya cyane imfashanyo leta zunze ubumwe za amerika isanzwe iha ibihugu bya guatemala honduras na el salvador byo ku mugabane wa amerika y'epfo perezida trump abirega ko byananiwe kuzuza inshingano zabyo zo kubuza abaturage babyo gusuhuka no kujya muri leta zunze ubumwe za amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko aha niho turangirije amakuru n'ibiganiro tuba tubafite kuri iyi saha dushimiye enjeniyeri Peter handley yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na fatuwari masikarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye ubihagarariye ni etiyeni karekezi kuri mikoro naho mwari kumwe nanjye fidel niyo ngabo
na tomasi kamirindi turabashimiye mugire umugoroba mwiza kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika murakaramu